Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka naggaltan hordoftoota keenya.
Kun dilbata yeroo mara ka dhiyaatu qophii dargaggootaati.
Rakkoo nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiruun gaaffiin dhaloota haaraa yookaan dargaggootaa maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru yookaan dargaggoonni Itoophiyaa akkamii barbaadu kan jedhuu fi egereen Itoophiyaa ilaalcha dhaloota ammaan maal ta'uu danda'a kanneen jedhan irratti xiyyeeffachuun qophii dargaggoota har'aatiin dargaggoota Itoophiyaa keessaa bakkoota garaagaraa jiran gaafachuun waan qindeeffanne qabna. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti yeroo garaa garaatti jijjiiramoonni siyaasaa taasifamaa turan bara 1960moota keessa kanneen umurii dargaggummaa keessatti argaman gaaffii siyaasaa qaban karaa gurmaa'een Itoophiyaa keessatti kaasaniiru jedhameetu ka'aaf. Ergasii asis karaa adda addaa fi maloota adda addaan dargaggeessi gaaffii siyaasaa qabu kaasaa jira. Itoophiyaa keessa ammas haala yeroo kamiyyuu kan caaleen bakkoota garaa garaatti wal waraansi. bakkaa bakkatti socho'anii hojjechuu dhabuu buqqaatii namoota nagaa fi kanneen kana fakkaatan irra caalaatti dargaggeessa giddu galeessa kan godhatan ni mul'atu gaaffiin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiruu maal fa'a jennee kaasuu dandeenyaa jechuun dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafanneera Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota. Kan hirmaachisedha. Barakat Dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara kudha sagal jaatamaffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimookiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as. Gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniiti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi. Daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jira jechuudha.
Kana malees jala barakat.
Gaafii kana deebisuuf duraan dursa qorannoo gaggeessuun barbaachisaadha. Hangama kootiin akka dargaggeessa tokkootti wanta natti mul'atuu fi hubadhe qofan sitti himuu danda'a. Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara kudha sagal jaatamaffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimookiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniiti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef. Dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jira jechuudha. Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an. Pilaatfoormii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii qabu jedhee yaada. Kunis gaafii aangooti. Kun waan rakkoo qabu miti namni qabsoo keessa galu kan qabsoo adeemsisu aangoo qabatee gaafii uummataa deebisuuf. Gaafiin guddaan garuu dhaabbileen siyaasa Oromoo kan aangoo mootummaa irra jiranii fi mormitoonni osoo gaafiin uummata Oromoo qaama kamiinuu deebii argate garaa kamiinuu deebii argate fedhii aangoo isaanii dhiisuuf. Yookaan immoo hanga ta'e aarsaa gochuudhaaf fedhii qabu kan jedhudha gaafiin guddaan. Akkuma ati beektu aadaan dimokiraasii dagaagee waan hin jirreef siyaasa Oromoo keessatti kan aangoo siyaasa Oromoo keessatti aangoon kan uummataa akka ta'ee fi uummanni karaa filannoo bilisa ifaa fi hirmaachisaa ta'een qaama bakka isa bu'u akka filatu sirritti dhugaan itti amananii hubachuun. Itti amanuu fi fudhachuu irratti rakkoo guddaatu jira. Ammas hooggantoonni siyaasaa kan aangoon akka waaqarraa kennametti dubbatan jiru. Taayitaa mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti kan ilaalan jiru. Kan ilaalcha nu qofatu biyya bulchuu qaba jedhanis jiru. Kanarraa kan ka'e bakka sirni dimookiraasii hin jirretti dargaggoonni har'a jiran karaa isaan ittiin gurmaa'anii dhaabbata siyaasaa jalatti ta'e yookaan siivil soosaayitii jalatti. Gurmaa'anii gaafii isaan ittiin dhageessisan waan qaban natti fakkaatu yeroo ammaa. Keessattuu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru karaa nagaatiin gurmooftee akka siyaasa gaggeessitu waan haala mijataa uumuuti. Kanaafuu gaafiin guddaan dargaggoonni kaasan akka kootti anis gama kootiin yookaan immoo dargaggoonnis kaasuu qaban jedhee yaadu waraanni Oromiyaa keessatti adeemaa jiru yookaan biyya keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuu fi walmariin dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafachuu ta'uu qaba. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa waraana gaggeeffamaa jiruun baay'ee hubamaa jiru. Du'aas jiru. Kanatu dursa dhaabachuu qaba jedhee yaada. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffiin siyaasaa baroota kudha sagal jaatamoota keessa ka'e. Seenessa sobaan amaarri cunqursaadha jedhee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffiin amma jiru gaaffii mirga lubbuun jiraachuutii jechuun ibsa.
Uummata amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu hin eeyyamamuuf sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba inni na sodaachisaadha. ittaansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'e jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaate osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti socho'ee nan hojjadhaadha.
dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaanuuf qoode gooyitoom barehe bara 1960moota keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jirudha gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsaa'anii milkaa'anis jiru. Kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniiran jiru jedhee gara naannoo Tigraayitti yoo dhufne gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'edha jechuun yommuu ibsu akkas jedha.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hooggane jedhee waliin. Kanaaf dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaases weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffiin bara 1960mootaa walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u, inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሔር እየጠፋው ነው። በማንነት ምክንያት እንድጠፋው ያለውና ስለዚህ ለህልውና መሰር መንሰት አለብኝ ብሎ ነው።
Ejjigaayyoo Ayyalee keessummaa keenya isa biraati. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa akka dhufuuf keessumaa jijjiirama bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame keessatti dargaggeessi adda durummaan gatii kaffaleera garuu jijjiiramicharraa amma dargaggeessi abdii kutateeraa jechuun hima.
በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙበትን gaaffiiwwan baay'een waan deebiinii hin argamnee fi dargaggoonni immoo mootummaa kanarraa waan baay'ee eegaa turan haala biyyattiis barbaadanii turan garuu sana argachaa hin jiranu kanarraa ka'e dargaggeessi siyaasaan miidhamaa ta'uu fi sirna amma jiru kanarrattis wanti baay'ee abdachiisu jiraachuu dhiisuu ni mala Yaadni biraan dargaggoota keessummoota koo ta'aniif ani kaase dhaloonni ammaa yookaan dargaggeessi Itoophiyaa akkamii barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha.
የብዙሀኑ ኢትዮጵያውያን ወጣት ፍላጎቱ ምንድን ነው ካልክ Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Immiyyee Minilikii fi Atsee Teediroos itti fufsiisuudha. Kana yommuu jennu aadaa fi eenyummaa ishee qabatanii itti fufsiisuudha. Kaayyoon isaanii kanadha. Ijjigaayyoo Ayyala immoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata.
ለሁሉም ምቹ የሆነች ኢትዮጵያ Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha. Itoophiyaa wal amantaa, wal kabajaa fi waraanni keessa hin jirreetu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif hagoosila.
Ilaalcha siyaasaa waggaa shantama dura ah, irratti bu'uureeffame irratti siyaasni keenya waan bu'uureeffameef wanta har'a jiru lafarra jiru eh, sirriitti hubachaa hin jiru. Garuu an- an- gama kootiin rakkoowwan garaagaraatu jira. Garuu rakkoon guddaan lamatu jira. Eh, Yoo dargaggoonni amma jiranis yaada kana fudhatu jenneetoo fudhanne eh, rakkoo biyyattii keessatti wantoonni ta'an inni gurguddoon jedhee yaadu gama ah, ah, akkaataa biyyattiin maal fakkaachuu qabdu kan jedhuu fi akkamitti eh, sirna bulchiinsaa waliin wal qabatee gaaffiiwwan lama ah, gurguddaatu jira jedhee yaada. Inni jalqabaa ah, jijjiiramni Itoophiyaa keessatti waggoota darban waggoota shantaman darban keessatti adeemsifamaa jiru fi adeemsifamaa ammas eh, gaggeeffamaa jiru kun eh, adeemsifamaa jiru kanaan wal qabatee gareen shooraa fi faayidaa biyya kana keessatti kanaan dura argachaan ture dhabaan jira yaaddoo jedhu qabu jira. Gama biraan immoo sabaaf sablammoonni gaafii walqixxummaa ammas gaafachaa jiru guutummaan guutuutti hin deebine waan ta'eef. Garee lamaan kanneen jidduutti wal morkiitu jira. Yeroo dhiyoo as gareen faayidaan dur argachaa ture eh, dur argachaa ture dhabeeraa ammas kana caala dhabuuttan jira jedhee naasuu keessa gale gara qabsoo waraanaa keessatti galeera. Dabalataan immoo madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaan amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jira jedhee yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galcheera. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimokiraasii waliin kan wal qabatudha. Gareewwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman jidduutti morkii qooda aangoo fi qabeenya irratti hundaa'e karaa dimokiraasii karaa dimokiraasaawaa ta'een keessummeessuu dhiisuudhaan yookaan immoo keessummeessuu osoo hin yaaliin eh, gara wal waraansaatiin eh, hiikuudhaaf eh, walitti galameera jechuudha. Kun eh, rakkoo hundee eh, biyyattii keessatti mudateedha yaada.
Biyyi kan ijaaramu yommuu wal amantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaadni isaa tokko miti. Tokko miti qofaa osoo hin taane fiixee garaagaraarra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaarratti hafa jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaarra jirti jedhanis jiru. Barakat Dirbaa fi Hagos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessuu mala jechuun ibsu.
sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan dhimmi garee biyyattii rakkisaa ta'a. Rakkoowwan kanaaf wal mareechuudhaan furmaata kennuu eh, dandi- danda'uu qabna yaada.
ይታየኛል ወደፊት ከተባለ ግን ያው Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette asittis achittis namni miidhamaa hooggantoota gareen kan bultuu natti fakkaata. Yeroo dheeraa booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudha. Ijjigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
ያው ሌላ ሀገር ተጨማሪ ሀገር ሌላ ስለሌለን ሀገራችን biyya biraas waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amaaraa irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufuu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi.
የኢትዮጵያ ጠላት ሲሆኑ ይፈርሳሉ። ኢትዮጵያ Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu. Amma qabsoo Amaaraatti taasifamu fakkeenyaa fi faannoo yoo fudhanne morma isaaniitti alaabaa Itoophiyaa hidhataniiti kan lolan. Kuni biyya abbo Kuni biyya abbaa isaa itti fufsiisuu fi abdii kan horuudha. Kanaaf Itoophiyaan hin diigamtu.
Hordoftoota keenyaa dhimmoota armaan olitti kaasne kana kanumaan hin xumurre. Torban warra dhimmoonni kun ilaallatu gaafannee kutaa biraan walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaatu Morodaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa jennee yoo jalqabne yoo jirraa hunda baachaa.
Bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaanuyi yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra jirra jirra jirra jirra jirra jirra. Jirra jirra jirra jirra kun har'allee jirra. Nama mooka nama mooksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jakaa erga buqqeen dhagaa dabse. Nama mooka nama mooksisa raajii bara kana yaa jamaa boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi. Shiran shiranii garaaf qalbii kiyya katanii. Akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen dhiichi kolixa si fudheen gulli solixa si fudheen dadar kolixa si fudheen shaallaa kolixa si fudheen shukuuti lixa si fudheen sabbataa lixa si fudheen
Wallisaa Tashoomee Assegidii Dambidoollootti dhalatee guddatee Ameerikaatti dulloome sirboottan afaan Oromootiin sirba keessaa bishaan abbayyaa inni jedhu hedduu beekamaadhaa fi jaallatamaadha. Kottu kottu jettaa karaa kamiin dhufaa abbaan kee hamaadhaa ifaan karra cufaa.
Bishaan abbayyaa yataliila koo bareedduu sanaa guca biyya koo si fuudhee galaa kottuu gara koo. Bishaan abbayyaa kottuu kottu jeetta bishaan abbayyaa karaa kamiin dhufa bishaan abbayyaa kottuu kottu jeetta bishaan abbayyaa karaa kamiin dhufa bishaan abbayyaa abbaan kee hamaadha bishaan abbayyaa ifaan karra cufa. Bishaan abbayyaa yataliila bareedduu sanaa guca biyya koo ifu eegalaa kottuu gara Bishaan abbayyaa bishaan laga boojoo bishaan abbayyaa sobee daalachaa bishaan abbayyaa bishaan laga boojoo bishaan abbayyaa sobee daalachaa bishaan abbayyaa waata kalee dhuguu bishaan abbayyaa si arguun machaa bishaan abbayyaa yataniila bareedduu tana guca biyya si hundee galaa kottuu gara kotee. Si fuddee galaa kottuu gara koo. Bishaan abbayyaa helli manaa gootu. Bishaan abbayyaa morma kee jalatti. Bishaan abbayyaa lattasa naa gootu. Bishaan abbayyaa kuttuuta keerratti. Bishaan abbayyaa yoo sunurraa tolti. Bishaan abbayyaa kukkatti jaalatti. Bishaan abbayyaa yataniila bareedduu jaalatti. Guca biyya koo si fuddee galaa kottuu gara koo bishaan abbayyaa yataniila bareedduu tana guca biyya koo si fuddee galaa kottuu gara koo jala si fuddee galaa kottuu gara koo fuddee galaa kottuu gara koo si fuddee galaa kottuu gara koo si fuddee galaa kottuu gara koo.
Kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha. Qophii keenya kana keessatti sirboottan artistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirboottan sabaa fi sablammii ollaa Oromoo jiranus ni dhandhamanna. Akkuma kanaan har'as gara sirba biyya saba kafaatti adeemna. Eekee waa kaa'ee jedha wassinaachoo adnaafe yookiin boongaan eekee waa kaa'ee. Kan hordofaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha.
Siyaasa yaadu koo si galchan galtu koo mirkisi maseenii mirkisi maseenii siyaasa yaadu koo garaan dhulaan dhulaa wasaamichan ta'a.
yomire wamika enyure bukiska yomire wamika enyure enyure anuma barnuma Gurraachillee diimatee addaateera magaalaan addaattoree si'achillee maan fi waafeera magaalaan araamtoree silgaan silgaa yaafannaa yaa'urtuu koo mukuttaa'ee koolulee argaa walii yaafannaa yaakachee koo dafiinaa kottuu malee. Harreen koo tukaa dubaraan harreen koo tukaa galgala waan. Hiddi sanyii taatu bareedee jala naadoo jedhii kootu adeemsa jala. Bukkiska yoomire waamika eenyure bukkiska yoomire waamika eenyure eenyure anuma barnuma. Okolee golboon tilmaata ishee abubbii koraanfatee kan urguufi firoon ijabduu raasumee urguufnaa fuutaafatee kan. Addeessa yaabeensi jora meeshatee koraanoo koree baay'atee balleessa malee si jora waaluufi qalbii koosituu fudhatee bululleen godoota fuufaa meeshatee obboroo barii simbirtuu. Silaalee kabroota lufaan gaddisee iftuun beelamaa bareedu. Dumbulloo dumbuushee mormi kee namaa hoo abbaagaa galaatii mormi kee namaa. Dumbulloo dumbuushee bisee shurrumbaa hoo dargaggeessi keeloo gomasee jibaa. Dumbulloo dumbuushee mormi kee namaa hoo abbaagaa galaatii mormi kee namaa. Dumbulloo dumbuushee bisee shurrumbaa hoo.
Walleen keenya ittaanu Badiruu Ibrooti. Shamarran Oromoo faarsa. Waliin haa faarsinu.
Shamarran Oromoo wayyaa goloolle Ani martuu fashgadisiin kitoolle Aadaa boontiif tuqaamna kan abbootiin adaallee boloolle Shamarran Oromoo wayyaa goloolle Ani martuu fashgadisiin kitoolle Aadaa boontiif tuqaamna kan abbootiin adaallee boloolle. Alashankaar martuu beekuneessa.
Hordoftoota keenyaa qophiin annamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kan har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya torban dhufuutiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa an bafqaadu moroda.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.